Rika Murakarama.
mwananya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu radiyo inshuti ya bose abari muri uganda mu karere ka gisoro namwe mushobora kudukurikirana kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora mwiriwe neza nshuti zacu ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba muri kumwe na fide niyo ngabo umwepiskopi mukuru wa kigali mu rwanda kardinal antoine kambanda ari mu bakaradinali cumi na batatu baherutse gutangazwa na papa francisco ni ikintu kidushimishije ko kiliziya mu rwanda nayo ibarwa mu iza kiliziya zifite abakaridinali muri afurika uyo ni umwepiskopi mukuru wa kigali mu rwanda kardinal antoine kambanda avuga ko kuba ari mu bakaradinali cumi na batatu batangajwe na papa francisco ari shema ku rwanda mu burundi kuva ejo ku munsi wa mbere mu gihugu hariko haraba rusansuma y'abakozi bose ba leta kugira imenye abakozi bayo nk'uko bishyikirizwa n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi umugambi ukomeye utavuga rumwe na leta muri tanzania act wazalendo uvuga ko igipolisi cishe abantu icenda imbere y'amatora y'ejo ku wa gatatu umucamanza muri nigeria yateye ivyatsi urubanza rw'abagabo mirongo ine n'indwi bagirizwa kugaragaza urukundo n'abo basangiye ibitsina Ito ni ido ry'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya tuyahere muri Tanzania aho umugambi ukomeye utavuga rumwe na leta ACT Wazalendo uvuga ko igipolisi cishe abantu icenda imbere y'amatora y'ejo ku munsi wa gatatu umugambwe ACT Wazalendo wagiriza igipolisi ko carashe abantu indwi nyamara Simon Siro umukuru w'igipolisi ca Tanzania yahakanye ko hari abantu bishwe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru umugambwe wamenyesheje kandi ko igipolisi mu izinga rya Zanzibar cyahagaritse Marim Seif Sharif Hamad umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu y'ejo ku munsi wa gatatu yahagaritswe uno munsi wa kabiri mu gitondo mu kibanza c'amatora aho yari yagiye gutorera Mohamed Hassan Haji umwe mu bategetsi b'igipolisi muri iryo zinga yemeje ihagarikwa ryiwe umugambwe ACT wa Zalendo wasabye ko arekurwa bidatevye hari abasirikare n'abapolisi benshi cyane mu izinga rya Zanzibar uno munsi ku wa kabiri amabarabara atari make muri iryo zinga yari yugaye abanyagihugu baho batangaje ko uburyo bwo guhanahana amakuru hisunzwe uburyo bwa internet bwagabanijwe kandi hari amakenga ko bushobora guhagarikwa bwose ejo kuwa gatatu ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri tanzania donald j wright yatangaje uno munsi ku wa kabiri ko atewe impungenge rikomeye n'amakuru avuga ko abantu bariko baricwa abandi bapfungwa mu izinga rya zanzibar no mu bindi bice asaba inteko zijejwe umutekano kwifata umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres asaba abayobozi b'abanyepolitiki bose kwirinda uruhagarara n'ubwicanyi umucamanza muri nigeria yateye ivyatsi urubanza rw'abagabo mirongo ine n'indwi bagirizwa kugaragaza urukundo n'abo basangiye ibitsina eugeni mukankusi adufitiye ibindi uyu munsi ku wa kabiri urukiko muri nigeria rwahagaritse urubanza rw'abagabo mirongo ine na barindwi bitewe n'uko abashinjacyaha batagaragaye mu rukiko ngo bahamagare abatangabuhamya maze buzuze ibirego byabo urubanza rwabereye umurwa mukuru rwose rwabanwaga nk'ikigereranyo cy'itegeko ryashyizweho mu bihumbi bibiri na cumi na kane rica umubano hagati y'abakundana bahuje ibitsina urenze kuri iryo tegeko hashobora guhanishwa imyaka igera ku icumi y'igifungo abo bagabo batawe muri yombi mu mukwabu wa polisi muri hoteli iri mu ntara ya egbeda mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani polisi yavuze ko abo bagabo barimo kwinjizwa muri club y'abatinganyi ariko abaregwa bavuga ko bari mu birori by'isabukuru y'amavuko abashinjacyaha uyu munsi ntibitabye urukiko rukuru rw'igihugu iragosi nyuma yo kunanirwa na mbere yose kuzana abatangabuhamya mu rubanza rwasubitswe inshuro nyinshi juji lirwane aikawa yavuze ko ahagaritse iburanisha bitewe n'uko nta bushake ubushinjacyaha bwagaragaje urakoze eugene ishyirahamwe onu rihamagarira ihagarikwa ry'ubwicanyi n'iterabwoba ku bijyanye n'amatora muri cote d'ivoire eugene mukankusi arabandanya iyi nkuru ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu rirasaba guverinoma ya cote d'ivoire kubuza ingabo zayo zishinzwe umutekano kwibasira abaturage no guhagarika urugomo hagati y'amakomine n'imyigaragambyo ishingiye kuri politiki mu birebana n'itora rya perezida ryo kuwa gatandatu abantu byibura makumyabiri byavuzwe ko biciwe mu bushyamirane hagati y'amakomine no mu rugomo hagati y'ingabo zishinzwe umutekano n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bigaragambyaga ishami rya oni ryita ku burenganzira bwa muntu rivuga ko imyigaragambyo yabaye hagati y'itariki ya cumi na karindwi n'iya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi kwa cumi ibonguwanu idabu iyabija no mu yindi mijyi yagiye yiyongeramo urugomo umuvugizi w'ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu ravina shamdasani yabwiye ijwi ry'amerika ko hakomeje kuboneka impungenge ku birebana n'urugomo rwo guhiga abigaragambya bikorwa n'inzego zishinzwe umutekano no ku buryo bwihariye ibitero by'abantu bataramenyekana shamdasani avuga ko hari impungenge nyinshi zishingiye ku magambo y'urwango agamije gutuma amoko asubiranamo mu nyungu za politiki ibiro bya onu bishinzwe uburenganzira bwa muntu birahamagarira abayobozi gukora amaperereza asesuye kandi atabogamye ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu nta kureba aho umuntu ahagaze muri politiki no guhana abahamwe n'ibyaha onu irahamagarira kandi umutuzo mbere y'itora ryo ku itariki ya mirongo itatu n'imwe ku kwezi kwa cumi no gukemura ibatandukanya binyuze mu biganiro tugushimire ejeni leta y'igihugu ca kenya itangaza ko abanyagihugu bashika imiliyoni zibiri batakaje ubuzi bwabo kubera ikiza ca korona ibindi twumvirize oriyani itanga ishaka leta ya kenya yatangaje ko abanyagihugu bashika imiliyoni zibiri batakaje ubuzi bwabo kubera ikiza ca korona abatari bake mu banyakenya bari bafise ubuzi bwiza bavuga ko ubu bariko barondera ubuzi bubayabaye paul kenye yatakaje akazi kiwe kuva mu kwezi kwa gatatu aho yakorera mu gikoni atekera abanyeshure akazi kiwe kahagaze igihe amashure yugagwa mu gihugu cose bikaba bitegekanijwe ko azosubira kugururwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza kubera korona muri iki gihe akora akazi k'ubufundi akavuga ko ubuzi nk'ubwo bukorwa iyo atabundi buzi busigaye avuga kandi ko ubuzi nk'ubwo bushobora guhagarara umwanya uwo ari wo wose mu bisanzwe akazi ka kenya kamuhemba amadolari icumi y'amanyamerika ku munsi ibiro vya leta ya kenya bijejwe rusansuma bimenyesha ko abanyakenya umuriyoni umwe n'ibice indwi batakaje ubuzi bwabo kuva hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu abadandaji muri kenya nabo nyene bavuga ko bagize agahombo kanini cyane abakoresha nabo baragabisha ko abantu bashika ku muriyoni umwe bagiye gutakaza ubuzi bwabo mu mezi ari imbere
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cacu ca internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umwepiskopi mukuru wa kigali mu rwanda karidinali antoine kambanda avuga ko kuba ari mu bakaridinali cumi na batatu batangajwe na papa francisco ari icubahiro ku rwanda mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika karidinali kambanda yavuze ko impuhwe z'imana zatumye ekleziya igira uruhara mu bwiyunge bw'abanyarwanda inyuma ya jenoside yo mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda na kane kuri mikoro ya mugenzi wacu veniste nshimiyimana aravuga uko yakiriye inkuru yo kugigwa karidinali
nayakiranye ibyishimo ariko harimo no gutungurwa kuko ntabwo nari mbyiteze u rwanda ni igihugu ubundi kitagira icyicaro cy'umukaridinari nibo bwa mbere ntabwo rero biri mu bintu nk'abanyarwanda twari twiteze nanjye ni uko nguko ariko ni ukubishimira imana kuba imana mu rwanda yaraduhaye uwo mugisha no gushimira nyir'ubutungane papa kuba yaradutekereje ni ikintu kidushimishije ko kiliziya mu rwanda nayo ibarwa muri za kiliziya zifite abakaridinari muri afurika ibyo bisobanuye iki ku bakirisitu kuri kiliziya y'u rwanda ndetse nk'uko mubivuga kuri kiliziya yo mu karere u rwanda ruherereyemo kuba kiliziya mu rwanda ibonye umukaridinari ni ukuvuga ngo ni kiliziya na nyir'ubutungane papa ubona ko imaze gushinga imizi imyaka ijana na makumyabiri ntabwo ari myinshi ukurikije izindi zimaze imyaka ibihumbi bibiri ariko ubwo ni ukuvuga ngo natwe imaze gushinga imizi ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo natwe ijwi ryacu rishobora kumvikana mu ruhando rwa kiliziya ku isi ni ukuba twagira umusanzu dutanga mu iyogezabutumwa ku isi karidinari aba ari mu nama njyanama ya papa aho inama bunararibonye n'ibikorwa by'iyogezabutumwa mu rwanda biba bishobora gusangizwa abandi bakirisitu mu rwego rwa kiliziya ku isi ikindi ni uko karidinari ashyirwa mu nteko itora papa ikanatorwamo papa nabyo urumva ni umuryango w'abakirisitu uba uri ku isonga mu kugira uruhare mu buzima n'ibikorwa bya kiliziya ku isi iki cyubahiro ugihawe nyuma y'imyaka makumyabiri n'itandatu igihugu cyawe cy'u rwanda kinyuze mu marorerwa akomeye yageze kuri jenoside yakorewe abatutsi ikintu kiliziya y'u rwanda yakomeje kuvugwamo ariko ikagira inzira yo kugangahurwa iyo ushubije amaso inyuma usanga kiliziya y'u rwanda igeze he kandi uyu mwanya wawe uzayifasha iki kugira ngo irusheho kwitagatifuza murakoze bimwe mu bintu bikomeye mu rwanda nk'igihugu na kiliziya mu rwanda byanyuzemo na yariya mateka ya jenoside ni icyasha gikomeye abantu batwifatiye ku gahanga ni ibintu rero byatubabaje kandi bidukoze isoni ariko imana igira impuhwe kuba imana yaradufashije muri uru rugendo rw'imyaka makumyabiri n'itandatu tukagenda twiyubaka mu bwiyunge tugenda turushaho kubaka ubumwe nk'abakirisitu n'abanyarwanda n'impuhwe z'imana habayeho ikintu cyo kubabarira no gusaba imbabazi no kwiyunga nabyo ni intambwe ikomeye kandi dushimira na nyir'ubutungane papa ko yashimye kandi akaba abona ubwo butumwa bw'umuryango wa kiliziya mu rwanda niyo ntambwe imaze guterwa kandi tunabifatanya n'abanyarwanda cyane cyane n'ubuyobozi bwa leta nabwo bwafashe iya mbere bushyira imbaraga nyinshi mu kunga abanyarwanda umwe mu bakirisitu banyu witwa Graciani Gatera yanditse atubwira kumubariza iki kibazo gikurikira avuze ati nimushobora kubona karidinari muzamumbarize igihe abepiskopi bagenzi be bashyinguwe muri katedrali ya Kabgayi igihe bazashobora gushyingurwa mu makatedrali ya diyoseze zabo uwo mwamusubiza iki nyakubahwa karidinari urumva ibyo ngibyo ni ibibazo bifata umwanya wo kwigwaho kandi bikanigwaho n'abepiskopi bireba ariko kandi n'inama y'abepiskopi ntabwo rero ubwo cyari ikibazo nshobora kubonera igisubizo ubu ngubu Cardinal Antoine Kambanda mbashimiye aka kanya mwigomwe mukagaha ijwi ry'Amerika
mukorana imana ibamere umugisha itumanaho ni ubutumwa bukomeye budufatiye runini bwubaka namwe kubaka ubuvandimwe ubumwe bw'abantu ku isi ni biri mu butumwa mushobora kudufashamo cyane murakoze turashimiye venuste nshimiyimana mu burundi kuva ejo kuwa mbere mu gihugu hariko haraba rusansuma y'abakozi bose ba leta kugira imenye abakozi bayo nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi mu kiganiro inani mpuzamasendika zo mu burundi zahaye abamenyeshamakuru ntizitahura ukugene igikorwa nk'ico kiba batagishijwe inama na rya harimwo ibibazo biteye amakenga abakozi inkuru dushikirizwa na desire hatungimana muri iyo rusansuma abakozi ba leta babazwa ibibazo ijana n'umunani bategerezwa kwishyura byose atana kimwe kivuyemwo bimwe muri ivyo bibazo abakozi ba leta babazwa ni nko kumenya ubutunzi bafise iyo bavuka n'ubwoko bwabo nizigiyimana marie rosette umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi amenyesha ko intumbero zitatu zifatiye ahanini ku neza y'abakozi arizo zatumye biyumvira gukora iyo rusansuma ubwa mbere na mbere ni ukugira ngo leta imenye abakozi bayo yongere imenye n'umwe wese asanzwe yajejwe mu kazi ka minsi yose intumbero ya kabiri ni ukugira ngo uh, leta imaze kumenya ibyo biharuro nyezina uh, ishobore no gutunganya abakozi Eh, kubatunganiriza no gutunganya uh, mu bisata bitandukanye abakozi bategerezwa kuha- kuhakorera kuko hari aho usanga mu bushikiranganji buriya canke ubundi canke mu gisata kiriya canke ikindi hariho abakozi barenze canke ahandi ugasanga barabuze Eh, imbere rero yuko leta yiyumvira gushiramo abandi bakozi bashasha yobanza gutunganya abo isanzwe ifise intumbero ya gatatu nuko umaze leta imaze kumenya abakozi ifise iraheza ikamenya n'ingene itu- eh, itegura eh, uburyo eh, bwo kubahemba urunani mpuzamasendika y'abakozi mu burundi kosibu ruvuga ko rwatangajwe n'iyo rusasuma iriko iraba batagishijwe inama kandi aribo baserukira abakozi savyimana celestin arongoye kosibu amenyesha ko bitari bibi ko leta imenya abakozi bayo ariko agatangazwa n'ibibazo biri muri iyo rusansuma nk'umuntu akubaza amakonti amahera ufise kuri banki ibyo utunze abana ufise ubwoko uvamo ibyo bintu ariko abikubaritse iki kandi ugahora ukibi- ubibazwa n'umuntu agutwara uko cyangwa umushefu do serivisi wawe ejo niwe bavuga ko ufise amabutike niyo waba uyafise bizoshika buri bisi yo gushika ku kazi ngo yari ko akontorora ya mabutike yiwe uhure biriko birabaryanisha mu kazi kandi atari byo ku mategeko agenga abakozi ba leta statut general de fonctionnaire de la Cour du travail nta na hamwe vyanditse yuko umukozi ategerezwa kuvuga ibyo atunze ategerezwa kuvuga ubwoko bwiwe ategerezwa kuvuga haba nta na hamwe vyanditse urumva rero muri iyo ntuze muri ibyo bibazo twabonye ku marezo yose ko ntibigeze bahamagara abaserukira abo bakozi ngo babivugane ibyo bibazo rero birimo bigaca bitera amakenga ugahura birononye n'imibano hagati y'abakozi nyawakira gilbert arongoye urunani mpuzamasendika csb asaba leta guhagarika iyo rusansuma kugira bo vyega batange intererano yabo nicyo gituma rero dusabye ko iki gikorwa ko tuhagarara kugira ngo abaserukira abakozi eka na leta bongere barabe yuko urwo rupapuro rufatiro rwa rusansuma rutarimwo eh, kumbure ibibazo bikwiye gukurwamo kugira ngo urwo rusansuma rushobore kubandanya ku neza y'abakozi no ku neza ya leta kuko twabishimye mu ntango y'uko rusansuma atari rubi kibitugaya ibibazo birimo tubona ko umenga bidusuzuma kandi tukabishima kubera ko nanone birengagije gushyiramo abasura bakura abakozi kugira ngo bemeze ibyo bibazo gende mu bakozi ba leta twese tubibona kumwe bamwe mu bakozi ba leta baganiriye n'ijwi rya amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo ku gutinya ingaruka zo kuvugira kuri iyo radiyo yugaye mu burundi bamenyesha ko ibibazo babazwa batavyishuye neza kuko batabona akamaro bigiye kubazanira hari n'abavuga ko ikibazo cy'ijana n'umunani kijanye n'ubwoko bwabo cabateye amadidane bamenyesha ko batumva igituma ico kibazo kije uno munsi mu gihe mu kuronswa akazi batigeze babazwa ubwoko bwabo desire atungimana kigali ijwi rya amerika turagushimye desire kuri iyo nkuru
turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
bamwe mu banyagihugu b'abakuru bibe eh, rw'akanyaru ruhuza igihugu cy'u rwanda n'igihugu cy'u burundi babwiye ijwi rya amerika ko kuva ubucuruzi buhagaze ku bihugu byombi ukugene babayeho byabandanije kubagora abo banyagihugu basaba ko imigenderanire y'ibihugu byombi yosubira kuba myiza kubera byofasha mu buryo babayeho eric bagira ubusa yamanutse ku kanyaru adutegurira inkuru y'idonido iryo ni isoko rya saa kumi n'imwe Eh, inyanya ibijumba amashu saa kumi n'imwe niho ritangira kubera umupaka bawufunze ubundi ryakoraga mu gitondo iyi nayo yari resitora ya mamudogo resitora abagande abanyakenya abasomaliya bose bariragamo hano
turi nyaruguru ku mupaka w'akanyaru uhuza u rwanda n'igihugu cy'u burundi ku ruhande rw'u rwanda uyu muturage utuye ku mupaka arereka ijwi rya amerika bimwe mu bikorwa byahoze bikora mbere imipaka itarafungwa ni ibikorwa byajyaga biramira benshi ariko ubu byarahagaze na cyane ko urujya n'uruza haba ku bantu yewe no ku binyabiziga ntarwo muri make haracecetse buwate y'akabare biyare burusheti z'inyama n'inzoga aha ku mupaka biboneka ko hubatswe isoko rya kijyambere ku ruhande rw'u rwanda ryari kujya rifasha abaturage b'ibihugu byombi n'abandi batambuka ariko tuhagera twasanze imiryango myinshi yaryo ifunze na bake bafungura ngo ni ukwanga kwirirwa mu rugo kuko ababagana bahaha bariyanga uku niko twabisobanuriwe n'aba babyeyi twasanze babashije gufungura imiryango ko twabonaga abakiriya bagenda gutya abo mu misozi bose reba nawe uko hameze haba iby'ubucuruzi ni ukwirirwa twicaye tugasinzira twarambirwa tugataha hari igihe umara n'icyumweru utaracuruza n'agafuka wenda k'akawunga urabona ko ari ibiro makumyabiri na bitanu uretse no kuba imigenderanire y'u rwanda n'uburundi nayo yarangije byinshi mu mibereho y'abaturiye imipaka aha ku mupaka w'akanyaru bakoreraga ibikorwa by'ubucuruzi bavuga ko icyorezo covid cumi n'icyenda nacyo cyarushijeho kubasonga bakavuga ko igihe ibihugu byombi byakongera kugenderana ubuzima bwarushaho kuba bwiza nimba twabaga turi ahangaha mu bantu twafashaga nka mirongo icyenda ku ijana ari abantu bambukiranya imipaka urumva ni ibintu byiza cyane mu gihe bashobora kuba bafunguye imipaka kovide yahungabanyije ibintu byinshi cyane cyane cyane ku bantu bari bamenyereye gukorera ku mipaka ubuzima ntibwashaririye abari bafite ibyo bakora bifatika gusa ku mupaka w'akanyaru uhuza u rwanda n'uburundi ahubwo bwanageze no kuri ba rubanda rugufi nk'uyu wemereye ijwi rya amerika ko yari atunzwe no gutwaza imizigo abagenzi bambukiranyaga imipaka njye najyaga nsika i burundi twari abakarani bo ngaha tujyana ibikapu igikapu ukakigezaho ukabona iyo sekisi ukazana ikindi ukabona magana atanu ukakigeza kuri jagwari ibaze ari ukoreye nk'abantu makumyabiri twarahombye bamwe barakubiswe abandi bafata isuka abandi bohokera mu mujyi kuri ubu ku mupaka w'akanyaru urahagera ugasanga bagifite ingufu bagerageza kwikorera amabuye y'umushoramari bayavana mu misozi bayazana ku muhanda wa kaburimbo baba abagore yewe n'abagabo ngo amabuye yuzuye imodoka y'ikamyo bisaba kuyikorera mu byumweru bibiri ku muntu umwe bagahembwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi birindwi n'ibihumbi icyenda ni ubuzima bavuga ko butoroshye ibyumweru bibiri kugira ngo uzakorere ibihumbi icyenda ku muntu umwe umwe ubu iyo imipaka iba ifunguye umuntu wese abaga afite akantu arimo arakora hano ucuruza amayinite ucuruza iki ucuruza izo nyama ucuruza ibyo birayi buri wese afite akantu arimo arakora hano none ubuse ukora iki batagize igihinduka byagenda bamwe batwanapfa kweri bamwe bakwishwa n'inzara nose nk'aya mabuye honyine urabona ajyamo abantu bafise imbaraga ese nk'abatazifise ubona bakora iki ni ukugorerwa mu rugo ubusanzwe aha ku kanyaru harangwaga ibikorwa byo kuvunja amafaranga ubu imiryango yose irafunze yewe nta nubwo byoroshye ko wabona imodoka zitwara abagenzi zerekeza kuri uyu mupaka ibiro kampani zitwara abagenzi zakoreragamo nabyo birafunze aha ku mupaka w'akanyaru ntitwabashije kubona inzego z'ibanze ngo twumve icyo zivuga kuri ubu buzima bugoye bugarukwaho n'abahatuye icyifuzo cy'aba baturage baba ku mupaka w'akanyaru uhuza u rwanda n'uburundi bahurizaho ni uko imibano y'ibihugu byombi yakongera kuba myiza abaturage b'ibihugu byombi bakongera kugenderana twasaba ko bongera gufungura imipaka tukongera tukagenderanira byaba byiza kuko twarahahombeye cyane hari igihe twabaga twebwe dufite nk'amasuka i burundi yarabuze ukajya ubona abaturage baraza bakagura nk'isuka none ubu zahezemo
icyo mbazaba ni uko bakumvikana nyine tukongera tukagirana umubano wo mu burundi no mu rwanda tukongera tugahuza ubumwe tukagenderanira bisanzwe kuko si twe twenyine n'abarundi nabo bagize ikibazo mu minsi mike ishize nibwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'uburundi bwana robert nshingiro yahuriye ku mupaka wa gasenyi nemba na mugenzi we w'u rwanda bwana vincent biruta baganira ku kongera kuzahura imibano iyi mibano y'ibihugu byakunze gusangira akabisi n'agahiye imaze imyaka isaga itanu yarazambye ari nako imibereho y'abaturage b'ibihugu byombi cyane abaturiye imipaka irushaho kuzamba eh bagira ubusa ijwi ry'amerika ku mupaka w'akanyaru uhuza u rwanda n'uburundi urakoze eric ikibazo cy'umugera wa korona cyashitse mu makambi y'impunzi mu rwanda iyibangamiwe cyane n'ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama iri mu buseruko bw'u rwanda hamaze kuboneka abarwayi barenga mirongo umunani mu ndwi zibiri ubushikiranganji bujejwe impunzi mu rwanda bwabwiye ijwi ry'amerika ko hafashwe ingingo zikomeye zo kwirinda iyo ndwara kugira ntifate abantu benshi mu ikambi y'impunzi ya mahama ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ikiza c'umugera wa korona kirabangamiye ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama iri mu karere ka kirehe ikigo rbc kijejwe amagara y'abantu mu matangazo yerekana abanduye n'abakize kivuga ko hamaze kubonekayo abantu barenga mirongo umunani bagwaye uwo mugera wa korona mu ndwi zibiri ziheze iyi ni nkambi ivugwamwo umugera wa covid cumi n'icenda ni ya kiziba iri mu karere ka karongi ico kigo rbc kivuga ko aho hamaze kubonekayo abagwayi cumi na bane mu minsi cumi iheze imahama nka bose bapimwe mu barundi baba bifuza guhunguka nk'uko ujejwe ikambi ya mahama abivuga andre vuga neza aserukira ubushikiranganji bwo gukinga ibiza ari nabwo bwitaho amakambi y'impunzi ari mu gihugu ni muri urwo rwego buri gice kigiye gutaha tugipima covid cumi n'icyenda ngira ngo ubuheruka twari twabonye abarwayi barindwi ariko haza kuza n'ubundi bushakashatsi bwo kureba uko byifashe bwakozwe na rbc ari bo bariya makumyabiri na batandatu muheruka kubona abo bantu bose rero ubu barwariye mu rugo kuko hari gahunda ya leta y'uko umuntu basanzemo covid aguma mu rugo kugira ngo hari n'abarenga cumi n'umunani bo banakize banatashye muri komvuye ishize i burundi nta makenga mufise ko bashobora kwanduza abandi muri kominote babana oya ntabwo babanduza kubera yuko iyo umuntu arwariye mu rugo agira uburyo yitabwaho budasanzwe ujya mu rugo iwawe tugasaba abaturanyi bawe ko bamenya ko ufite ikibazo n'uwo muryango bagasabwa kuguma mu rugo hari uburyo tubafashamo dukoresheje abakangurambaga b'ubuzima n'abashinzwe ubuzima mu nkambi kuko uwo muntu buri munsi asurwa n'umuganga hanyuma iyo hashize iminsi irindwi turongera tukamupima twasanga yarakize agakomorerwa noneho akaba yakwemererwa kuva mu rugo ariko akenshi duhita tubyutse dosiye yo gutaha akitahira ubu impunzi ziri mu bwoba bwinshi nk'uko bamwe mu barundi bariyo babibwiye ijwi ry'amerika ubu ni umwe muri bo gutera ubwoba koko biratera ubwoba kubera nyine nk'uko nyine n'ahandi bumvise kovide yashyitse ahantu bitera ubwoba abantu ariko abantu impunzi nyinshi vema turi mu kwijagara kwinshi none ko muvuma hagati mu nkamba ari kwa kundi nyine kwa tubona turi benshi bicara ubugesa ahubwo nk'ubu hariyo abari muri karantene icyo bikoze umukuru w'ikambi yemeza ko hafashwe ingingo ruhasha zo kwirinda ico kiza ca covid cumi n'icenda ubu ngubu inkambi yose harimo amabwiriza yihariye yo kwirinda covid ni ukuvuga ngo haba mu isoko ni ukuvuga ngo ahahuriraga abantu benshi bagomba kuba bake bishoboka kandi ibyo bintu bikagenzurwa kuko dufite abakorerabushake dufite n'imiryango ishinzwe ubukangurambaga ku bijyanye na covid iba igenda karitsiye kuri karitsiye mu zigize inkambi yibutsa abantu ko dufite covid ikindi abantu bose bambaye udupfukamunwa bafite ibikoresho bihagije byo gukaraba ahatangwa serivisi hose umuntu yinjiye apimwa umuriro kandi akanakaraba ndetse no ku masoko yinjiye yo mu nkambi ushatse kuhinjira arakaraba kandi n'abacuruzi bacururizamo niba ugereranije n'abari bahari hanyuma nta kabari gakora nta mahugurwa dukora cyangwa inama bihuza abantu benshi mu rwego rwo kwirinda yuko hazaho umuntu wanduye akanduza abandi nta n'umuntu wemerewe gusohoka mu nkambi nta mpamvu igaragara itumye umuntu asohoka kuko inkambi iri muri lockdown gusa izo ngamba zafashwe impunzi zivuga ko zidahagije bagatinya ko ico kiza gishobora kurandagata mu ikambi irimwo abantu barenga ibihumbi mirongo itanu n'icenda babana begeranye uko umuntu bamutoreye korona n'ukuntu batubwiye yandukira bagabaye bamujyana ahandi hantu nko kumukurikirana ariko turamusubiza muri kominote babe banduza n'abandi ariko bakaguma bari mu masoko bakahurira n'abandi ku mabombo no guki ibikorwa byose nyamara rero abantu turashobora kutwanduza babazi barabatwara ahandi hantu ukudasohoka inkambi ya mahama byaratanguye kugira ingaruka mbi ku buzima bwa misi yose kuko impunzi zivuga ko ibiciro by'ibiribwa byaduze ku isoko ibiciro byaraduze ikiro c'ibitoki kiragurwa hagati y'ijana na mirongo itanu ijana na mirongo umunani n'umuceri nawe ugeze ku gihumbi kiro hagati y'amajana icenda n'igihumbi imbere yuko korona itera ibitoki ntibyagurwa ku kiro mu ikambi ibiraya byaragurwa amajana abiri ijana na mirongo umunani ariko urumva uko bigeze hagati y'amajana abiri n'amajana abiri mirongo itanu n'amajana abiri mirongo itanu n'amajana atatu bitewe n'ubwoko bw'ibirayi ukuntu ari byiza yego ibijumbu byandwa bisanzwe umuturi w'amajana abiri w'amajana ane abajejwe ayo makambi y'impunzi ku munsi ku munsi barahumuriza nyabuna bagasaba impunzi kwirinda uko bashoboye kose uwo mugera wa korona uwiketse ko yoba yaranduye nawe agahamagarirwa kuja kwa muganga bidatevye Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika tugushimire Pierre Claver aha niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na fatu alimas karara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo uhagarariye ibi biganiro ni edi gwema kugira umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
neza